Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenya.
Kanattan sagantaa dilbata yeroo mara dhiyaatu qophii dargaggootaatti ceena.
qophii dargaggoota kanarraa keessatti dargaggoo jenereetara ofiisaatiin of humneessu yookaan chaarjessu kalaqe kagalmoo daawwiti dubbisuun gabaasanuu erge dhiyeessina.
dargaggoo fedhasaa shuumii lixa oromiyaa godina qellam wallaggaa magaalaa dambidolloo ganda duwwaa sadiitti dhalate dambidolloo maatii miseensa kudhan qabu keessattan dhaladhee guddadhee kan jedhu fedhasaan xinnummaa kaasee hojii kalaqaa irratti xiyyeeffata akka ture hima.
ani walumaa gala kalaqa afurtamii torba hangaarraatti kan hangalaqee. Isaan keessaa kalaqoonni irratti xiyyeeffadhu akka kutaa sadiitti qabadhan jira. Akka sadiitti jechuudha. Kalaqa sadii keessaa kalaqa ijoodha jedhu inni jalqaba enerjii an amma hojjedheedha jechuudha. Jenereetiran amma hojjedheedha. Inni boodaan jiru immoo boodumaan gaafa gadi ba'aa dhaga'amu. Inni sadaffaan immoo laabraatoor siistem pileet guruppi kan jettu fayyaa irratti kan hojjetudha. Namni tokko gara mana yaalaa gaafa deemu. utuu dhiiga isaan buusin ashaaraa qofaan gartuu dhiiga isaatii qulqullina dhiiga isaatii kan adda baasudha. Isa kanaan immoo sadarkaa naannoo sadarkaa federaalaattis deeme yeroo sana obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa harkaa badhaasa fudheeraa laabraatoor siistem bilee guruppi shanaan jechuudha. Soo xiyyeeffannoon koo garuu inerjiidha waan ta'eef laabraatoor siistemiin koos inerjiidhaan hojjeta. Inerjii jechuun lafee dugdaa addunyaa kanaati. Addunyaan kunii Kan isheen ittiin socho'uuf wal nagaduuf diinagdeensee guddachuu danda'u kamiyyuu enerjiidha jechuudha. Enerjiin hin jiru taanaan qonnaan bulaan lafa jirutti dhaabbata. Guddinni biyyaa lafa jirutti dhaabbata. Waa hedduu fayyaan barnoonni iddoo jirutti dhaabbata jechuudha. Kanaaf wanti guddaan enerjii kana waan ta'eef enerjii irratti hin xiyyeeffadhe jechuudha.
Warri kaan afurtamii wayinaan jettee warri kaan maal maal Warri inni kaan egaa waan hin ijoollummaarraa kaasee kalaqe yoo sitti hedduudha. Jalqabbii koo soofaa wayiin kalaqe. Sattaanuun tarbaayiniin kalaqe tarbaayinii kan doonii bishaan irra deemu jechuudha. Itaanee doonii bishaan irra deemu sun immoo gara ambulaansiitti hin jijjiire ambulaansii fayyaa jechuudha namoota dhukkubsattoota deddeebisanii ittaansuudhaan konkolaataan hojjedhe siriifi konkolaataa kan jettu tokko isheen hojjedhe ittaansee bilbila raadiyoo duriirra raadiyoo maduriitu jira firii bilbila firii ta'ee hojjetuun hojjedhe mana barumsaa keessatti jaarkaanii fa'aa kanaa wantoota adda addaa raadiyoo irraa walitti fideen bilbila hojjedhe. Isa taane TV Dambidolloo kan jedhus illee hojjedheera. Gama faniitiinis wanta qilleensa nu kennu waa hedduudha kan hin hojjedhe mana barumsaa keessatti jechuu barbaadde.
Maaf barnoota kee dhuunfte?
Jalqaba siikaaseen ture yoo batteetta ta'e barnoota wanti addaan kute rakkoo hawaasummaatii jechuudha. Maatiin si barsiisuu irratti hirmaannaan isaanii dhiibbaan isaanii guddaadha jechuudha. Maaliif nuti maatii saddeet walumaa gala haadhaaf abbaa taanii kudhan taanii maatiitti galla jiraachisuun iyyuu haga ulfaataa jechuudha. Maatiin immoo utuu jireenya mataa isaanii fooyya'aa qabaatanii nu rakkisu ture garuu wal barsiisuurraa kan ka'edha kan hin barnoota addaan kutee rakkoo hawaasummaarraa kan ka'e. Kun kun yoo taalte jireenya keerraa gara booddeetti yeroo ta'e tarkaanfii kee booddeetti si jalaa yeroo gotatuu danda'a. Haa ta'u garuu ijoolleen barsiisee yuunivarsiitii keessatti waaqayyoof galatu umurii ijoollummaa koo kanatti. aarsaa guddaatti kaffalee xiiqeffadhee obbolaa koo barsiisee biddeenarraa gaheera riilii kun immoo ana duwwaa gammachiisa osoo hin taane gamtokkoon mootummaallee gammachiisuu qaba biyyallee gammachiisuu qaba nama tokko jabaattee barsiistee biddeenarraa geesse jechuun har'a ijoolleen kun dhukkubsattoota meeqa yaalaa jiru riilii jechuudha ana wanti waaqayyotti gammadu jechuudha. Obboleettiin koo ogeessa fayyaa taate kan isheen namaadha kan isheen yaalaa jirtu obboleessi koo faarmaasii ta'e namaa fi kan qoricha kennaafii jiru Kun kun gaafa laaltu gara hawaasaattis yoo fudhatte baay'ee bu'aa guddaa buusuu isaatti kan hin gammadu jechuudha. So kanaaf obbolaa barsiisutu gara booddeetti na gotatisiin jechuudha.
Maal hojjettee barsiisaa turte?
Wanti hojjedhee barsiise si gaddisiisuu danda'a. Seenaa nama gaddisiisu baay'ee hin dabarre. Jireenya mana nama maal akka fakkaatu namni hojjete hin beeka. Hojii humnaa jechuudha. Hojii humnaa osoo hojjedhee mana namaa jechuun hojii daabboon hojjedha. Halkan daabboo hojjechaa buleen guyyaa baradha. gaafa halkan daabboo hojjechaa guyyaa barattu hirriban qabdu fedhiin barnootaa si keessa jira fedhiin waa kalaquu si keessa jira gam tokko waa kalaquu yaadda gam tokkoon barnoota yaadda gam tokkoon jireenya kee mo'achuuf gatii guddaa kaffaaltaa jechuudha kanaa kanaa wal qabate manneen barnootaa keessa baradhu keessatti laftiin haa hojjedhu barsiisotuma mana barumsaa sanaatiifidha kan inni manumsaa irraa baradhudha kan mana isaaniitti galee hojjedhu jechuudha. Barsiisaan gaas qoochoo jedhamu. Isaan biraan halkan daabboo hojjechaan guyyaa baradha. Mana barumsaa gaafan deemu halkan hojjetaan bula natti bari'a. Abbaamti qabeenyaan sullee yeroo dhufanii na bukkee ta'anii hirriba gaafa humnaa ol ta'ee na bukkee ta'anii muganillee jira jechuudha. Ana jajjabeessuudhaafi jechuudha. Maaliif hojii namaa hojjettamu waan ta'eef rafuu hin qabdu. Bakka utuu hirribee akkamsi godhu alii aliituma teenyuu mugnaa alii aliituma jeen mana barumsaa gaafa na qumaarseete yeroo barataa wayitii boqonnaa ba'u bajjiima wayii barbaadadheen gaaddisa wayii jala dhaqee ciisaa. Gaafuma dhaqee akkachiisu yeroo sanaa ka'ee narrafa baqa irma guddaa rafa of hin beeku dawwalamee barataan kilaasii deebi'ee wayitii lama sadiifaa baratatu rafuu jechuudha. Ganaa kilaasii keessaa na dhabanii na barbaadanii achitti na rorrokotanii mana barumsaatti kilaasii keessaa dhufanii na kaasanii maal hojjetta bakkee maal raftaa jedhu yaa baagiraawundii koo waan hin beekneefis fedhii barnootaa waan ani hin qabne itti fakkaateera. Isa kanaan wal qabatee illee mana barumsaarraa hari'ameera jechuudha.
kalaqawwan kiyya keessaa kan humna faaratti xiyyeeffatu kun bakka guddaa kan hin kennuufidha jechaan kan dubbatu fedhasaan yaadrimee isaa bara 2006 hojii isaa immoo bara 2007 jalqabee bara 2014 tti hojii jeenereetara al takkaan humna elektirikaa guuttate sana booda waggaa guutuu ofii isaatiin of humneessaa hojjeta jedhe kana qopheessuu hime.
Namni hin danda'ama jedhee hojjetu milkaa'uu danda'a. Gaafa hin danda'amu jennu hin kufna. Kufaatiin keenya. Gaafa dorgomne otoo hin taane gaafa hin danda'amu kun jenneetu kufnaa jechuudha. Maarsin jechuun barbaade waa'umti addunyaa kanarratti kalaqni xiyyaara dabalatee konkolaataa dabalatee wantoonni jiranii dabalatee wanti jiru hundumtuu iyyuu namni hin danda'ama jedhee yaadu nama tokko qofarratti xiyyeeffate jechuudha. Haa ta'u garuu har'a uumamni hundumtuu iyyuu teekinooloojiidhaan badhaadhee iddoo hundumtuu teekinooloojiin fayyadamaadha. Kanaaf gabaabaatti maarsin jechuu barbaade teekinooloojii koo ani riisaayikil siistemiin koo. baatiriidha soorsiin koo jalqabaa girgiddaarraa chaarja'a ibsaa ibsaama ala jiru kanarraa chaarja'a yoo ibsaan kan hin jirre ta'e immoo paanaaleerraa chaarja'a paanaaleerraa chaarja'ee kan itti chaarjisitu yoo aduu gaariin jiraate guyyaa afur aduu gaarii yoo jiraate paanaalee qofa yoo ta'e jechuudha yoo ibsaan jiraate guyyaa sadii guyyaa sadii booddee voolteej chaarjarii waan qabuuf inni gaafa chaarjiinsaa fuul ta'u si dhaaba jechuudha tekkistii si ergaa. Fuulii ta'eera siin jedha yoo bukkeen jirtullee ta'e dhaabbadheera siin jedha. Chaarjii tikkuustee kun guyyaa hammanaaf si gargaaraa siin jedha. Tekkestisii erga waan ta'eef. Akkasitti riisaayikilii siisteemii kan uumne baatirii tokkorraa baatirii yookaan inerjii tokkorraa inerjii chaarjessuun hin danda'amu. Kana saansii qofa jedhu otoo hin taane ofii koo yaadee kanan argee jechuudha. Waan yeroo dheeraatti dadhabee fiduu hin dandeenyedha jechuudha. Kanaaf inerjii tokko chaarjessuuf inerjiin inerjii irraa yoo ta'e hin danda'amu. So kanaaf inerjii biraa barbaada jechuudha. Kanaaf nuti inerjii of danda'a hojjennee teekinooloojii kana uumuu dandeenyerra. Kun immoo mirkanaa'ee akka biyyattiittis qorannoo irratti ta'ee dhugaa ta'uunsaa sartifikeetii hedduu qabadheen jira jechuudha. Riisaayikil siisteemii jechuun kun addunyaatti gaaffii ta'uu danda'a. Namoota injinaarii elektirikaal injinaaringii baratanii hedduun isaanii na dubbisu. mataa dhukkubsuu danda'a. Riisaayikil siistem jechi jedhu garuu nuti wantin achi keessatti fayyadame injiinii otoo hin taane elektirooniks siistemidha. Elektirooniks siistem jechuun gabaabaamatti wanta sagalee hin qabne, wanta boba'aa nyaanne, wanta bakkaa bakka socho'uu danda'uudha jechuudha. Achirratti maalin dabalee yoo jettee bilbila harkaan akka to'annu eenyuyyuu teekinooloojii kana biyya barbaade taa'ee. utuu biyyi san daangessin bilbilaan to'achuu akka danda'u koodii mataa isaatii godhatee seekiriitii ta'ee akka hojjetamu bifa ammayyaa'aa ta'eenidha kan teekinooloojii sana kalaquu danda'e jechuudha. Jalqaba xiqqoo tokkoon kalaqe waattii dhibba sadii kan jettuun kalaqe ittaanee fooyya'insa isaa immoo waattii dhibba ja'an kalaqe amma immoo waattii kumaaf dhibba shaniin kalaqe akkasittiidha kan hin deemsisaa dhufe. Kanaaf teekinooloojiin koo waattii irraa hanga kilowaatti hanga meegaa waattiitti guddachuu danda'a jechuudha.
Jalqabas jeenereetara kana kan humna elektiriikii waatii dhibba sadii oomishu achi kan waatii dhibba ja'a achi immoo kan waatii kuma tokkoof dhibba shanii hojjetee qopheessuu kan dubbatu fedhasaan jeenereetarri isaa sadarkaa waatii kiilowaatii fi meegaawaatiitti qophaa'uu kan danda'udha jedha. Inni lammataa kalaqni fedhasaan qopheesse meeshaa laaboraatoorii kan gartuu dhiigaa ashaaraa qubaan qofaan adda baasuudha. Isas bara 2007 jalqabee bara 2009tti hojii isaa xumuree barasuma sana akka biyyaatti beekamumti itti argatee jira.
Sanaan wal qabatee mucaan tokko akka dingataa dhagaadhaan dhahamee mataasaa dhookatee obstaala damdoo seenee jechuudha. Mucaa sanaanatu geesse gaafa seenu mucaan sun ammoo lubbuudhaan jira. Obstaala sana keessatti opereeshinii ta'uudhaaf ka'ee dhiigiin dhabamee. mataan isaa lafeen isaa cabee keessa waan bu'eef opereeshinii ta'uu hin dirqama sammuu keessatti gadhiigaa waan jiruu fi saboodee ulfaataa waan ta'eef dhiigi barbaadamee dhiiga kana barbaadamuu irratti namni dhiiga kennu ganaa dhufee dhiiga buusee kennee mucaan hangasitti lubbuun isaa nu jalaa darbee oolee jechuudha. Gaafan kana laalu baay'ee irrifadhee hamma yoomitti kun ta'an jedhee isa booddee ol seeneen itti gaafatamaa deemeen laaboraatoorii sistemii kana daawwachuun barbaada hojii kalaqaan hojjedha jedheen deeggarsa naa godhe jedhee isa booddee yeroo naa qabee laaboraatooriin daawwadhee maal akkamitti akka hojjetu maaliif akka hojjetu hundaa isaa ergan daawwadhee booddee waggaa tokko keessatti laaboraatoorii siisteemii ashaaraadhaan kan gartuu dhiiga namaa himuun hojjedhe jechuudha.
Kalaqawwan kanaa fi kanneen kan of harkaa qabu fedhasaan garuu sababa deeggarsa dhabiisaa gannoota hedduudhaa fi akkasumatti jirra jedha.
Dhiiseen deebuu duwwatteen deebuu jettee asii haadha manaa kee kadhatta haadha manaa kee wajjin wal jeetta asii hojii kee akka dhiistuun qabdu inni si barbaachisaa hanga kanaatti deemnee maaliif kun kan ta'uu danda'e sappoortii waan hin jirreef deeggarsi waan hin jirreef. Mana qabdaa maatii qabda jiraachuu qabdi akka nama tokkotti mana keessa waan si barbaachisu jira dhukkubsattee illee hanga waan ittiin yaalchisu dhabitti ga'eera yeroo darbee yaa'u namoonni sooshaal miidiyaa irraa arguu danda'u dhiirri waan seenaa baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha kanaaf nuti aan deggirsi gama biraatiin jiru akka jirutti ta'ee namni yoo si deggare barii hamma humna isaati si gargaara namni tokko nama tokko immoo gargaarsi nama tokko immoo lafatti yaaddeen si ga'u dhiyeessuu danda'a. namni kun yoo walitti dhufe garuu gargaarsisaa si bukkee darbee biyyattii kanaaf deebi'ee bu'aa buusuu danda'a. Kanaaf nuti karaa sappoortiitiin yoo mootummaa yeroo ammaa doormii nuu kennee piroodaaktii keenya akka gara intiniitti gara gabaatti dhiyeessinuuf immoo tokkos ka saampileetti jechuudha. Mi'a nuu biteera nyaata nuu kenneera mooraa yuunivarsiitii keessa kanuma kan nuyi fayyadamaa jiru. Sababiin maatii koo bira hin jirreef teekinooloojii kana dhiisee yoo hin gale karaa dhaabbata. Maaf yoo jettee dhiisee galee maatii koo hin dadhabne. Maatii koo jiraachisuuf of bira darbeen harmee koo abbaa koo gargaaraan hojjedhee jechuudha galiin galfadhuun. Har'a garuu harmee koo gargaaruu hin hafee maatii koo gargaaruu hin hafee waan hundumaa dhiisee buusee dhufe jechuudha. Unkaan kana miti saamunaa bitannee uffata miiccachuuf hanga amma mooraa yuunivarsiitii keessatti rakkannu ijoolleen mooraa sana keessa jiran hin beeku jechuudha. Amma yoonaa wal'aansoon kun jira jechuudha.
Fedhasaan hojii humna ibsaasaa kanaaf karoorfatee carraaqqii irra jiraachuu kanaafis ammoo garee namoota shan qabu jedhe duuka yaadrimee kana dhugoomsuudhaa fi hojjetaa jirra jedha. Dargaggoo Enookaa Maanuweel Immeruu isaan keessaa tokkodha.
Deeggarsi gama isaanii jiru osoo inni sila sii kaasee turedhaan.
Deeggarsi gama hundaan jiru maal fakkaata deeggarsi gahaan siniif godhamaa jira jechuudha.
Ok dhugaa dubbachuuf deeggarsi gahaan nuuf godhamaa jiru sadarkaa nu jiru irratti jechuudha kalaqa guddaa nu qabannee jirruu fi. kana booddee kalaqa gurguddaa qabannee jirru wajjin gaawwal bukkee qabnee ilaalleennu even kompiitara mataasaallee laaftoowwan mataasaallee hin qabnan sakaan iyyuu himne jechuudha bilbila keenyaan fayyadamne hojjennaan amma amma kanneen nama rakkisu ilaala amma sa'aatii shan sajjaata harkanillee irra bulleen hojjennaa baatiriin irratti fixaa baay'ee chaalenjii keessa jirraan wanta ga'aattinne wanta qabannee jirru waan qabannee jirruu fi wanta of harkaa qabnu tamaa wal madaalaan jiru kanaaf nuun deeggarsa guddaa baay'ee nu barbaachisa deeggarsa arganna taanaan nuuni waan guddaa akka hojjennu ofii keenya tamanuutumaa guutuu qabna amma kana argannetti garuu wanta nuuf keessatti qabannee jirru wanta nuun diizaayin goonee jirru wanta dhugumaan lafa bu'ee hojii guddaa hojjetu kuni nu harkatti hafaa deemu sababi isaa sonnaa nu ilaaltan umriidha ijoolleedha nuun dargaggootaadhaan wanta nuun qabnu beekumsa qabna isaatii kanatti dandeettii sammuu qabna malee gama maallaqaatiin hin qabnu kanaafuu ciraan deeggarsatu arganne nuun waan guddaa hojjechuu dandeenya kanaafuu deeggarsa gahaa argachaa hin jirru deeggarsa guddaan baay'ee barbaachisaan gadi ba'ee hojjechuudhaaf jechuudha even wanta kana hojjechuudhaaf illee iddoo itti oomishnu illee baay'ee nu barbaachisa iddoo itti oomishnee hundumaa waliin geessisnu jechuudha amma bakka oomishaallee hin qabnu as keessa nu jiraachaa dhufnee mala kan hojjennee deebi'uudha malee sabooddee mala akka taanullee ifaa miti. Kanaaf jecha illee iddoo itti oomishnu wanta guddaa kana iddoo itti saba hundumaa bal'aa kana qaqqabsiisnu baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf kallattii kanaan utuutti nu yaadamee utuu lafa nu qabatee nun ogummaa keenya hojjechuudhaaf baay'ee murteeffannee jirra nuuni. Nuuni ofii keenya irra miti kan dabarru. Kan yeroo baay'ee fedhasaa wajjin gaafa naasoo jireenyasaa baay'ee naa kaasa. Ofiisaa duwwaadhaaf akka jiraachuu hin qabne sabaaf akka jiraachuu qabu. Inooveetara sirriidha kana dhugaa beekan achirrattidhaan.
Dooktar Injiinar Indaala Abbabee barreessaa akkasumas immoo dargaggoota hojii kalaqaa hojjetan jedhanii fi gorsa akka kennan dubbatu.
Mee laaptooppii laaptooppii siin gaafannaa sitti baane kun waan salphaadha garuu namas qaanessa nama qaanessa namumti kara deemaa tokko yuuz danda'e illee laaptooppii yuuzlii ta'e hin qaban ijoolleen kun garuu gaafa isaan dandeettii isaaniitiin sadarkaa guddaarra ga'anii qaamoti mootummaa warri sadarkaa ministeeraarra jiranii guyyaa galateeffannaaf guyyaa eebbaa jedhanii suufii isaanii uffatanii waa ijoollee kana fuuldura kaa'anii nama qaanessa har'adha har'atu isaanii of biratti qabdanii namni tokko jechuun awutoomik boombiin kan hojjetame qalbii namaa keessatti wanta awutoomik boombii caalu dukkana biyya kanaa wanta ibsuu danda'u nu hojjechaa warra jiran kanaaf saappoorti gochuun mootummaanis ta'e muta mootummaan bira dhaabadhaan jedhan gama kootiin.
Amma foonaayituu chaayinaa keessatti bakka bulchiinuu kenname samooda oomishaa irratti hojjetaa jirraa kan jedhu fedhasaan haati warraa fi mucaan durbaa isaa sababa deeggarsa gahaa hin arganne darbees immoo kalaqni isaas gara oomishaatti hin ceenee fi har'allee maatiinsaa rakkoo keessa akka jiran dubbata. Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmoo daawit Finfinneerra.
Kun qophii dhandhama muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaa Gumurdaati.
Oldies are goodies jedhu buleeyyiiwwan gaariidha jechuu fakkaata. Salmoon Dannaqee sirboota bara baraan hin busoofne nuuf dhiisee darbe. Waa'ee bareeda kee gandaan dhagahe. Qophii keenya dhandhamanna muuziqaa kanumaan jalqabna achumaanis Salamuun Dandaqee yaadanna.
Ijaan qabu jedhu maraatti saadha jaalalli mucaatti wallaatti saadha eenyutti ni madda gurraatti saadha maaloo na birmadda wallaatti saadha ijaan qabu jedhu maraatti saadha jaalalli mucaatti wallaatti saadha eenyutti ni madda gurraatti saadha maaloo na birmadda wallaatti saadha shama bireezi. Mucaayaan kuulani fuudhaatu qalbiidiya yoo fe'ete horiidiya barbaade subuudiya. Ijaan qabu jedhu innoo jaqabu ijaan qabu jedhu attamiin dhabeetu. Ijaan qabu jedhu egaa erga dhoobe ijaan qabu jedhu ijaan qabu jedhu noona marga ijaan qabu jedhu makaarra tuulu ijaan qabu jedhu ituu nan laali ijaan qabu jedhu. Shama Brezila, Shama Brezila, Shama Brezila, Shama mucaayaan kuulanii fuudhaadhu qalbiitiya yoo beekte si horiitiya barbaadde silmuutiya. Wallaggataa, dambiidhataa, gimbiidhataa, sirbii, sirbii, sirbii, sirbii, arjoodhataa, shambuudhataa, arboodhataa. Elamiga, elamiga, elam, elam, elamiga, elam, elam, elamiga. Nageelaka, asoosaka, shakuulaka, kabu, kabu, kabuulaka, kabu, kabu. Thank you. sodaatanis duuba kan hin oolle doo'ina wanta naannanaata ilaale soodaneeko filadhee goofareeko niisuma rameeko soonyee tuuya booko shoomera shoomera shoomera shoomera shoomera shoomera shoomera.
Biraane Tafarraa sirba ishee walalaa dammaa jedhu keessatti naa kottu gaachana koo jettee gaachana see waammatti dhaqii fadara. Sirbi itti aanu daangaa nu ceesisee gara Keeniyaatti nu geessa. Gara ilmaan Booranaa warreen sololoo jiraatanuutti areeroo goree fi maqaan sirbichaa Kiingisaam jedhamuudhaan beekamaa wallisichi.
Thank you.
hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sirbi guutamaa Mahaammadii yaa fayfayyoo kiyyaa sirbattaanudha.
Sidaama afuufan miidhama gosha ergoo caamaa eenyuutiin sidaama galgalaan irraa feesilee ni naqasee taalee daaraan si yaadaan kaase waynannee. Duuchaa rifeensa kee bishaan turraa jaba jiraachuun danda'u sirraa bahee qofa finfinni moo adiidha ardaan shoggoyeef ta'u si malee eenyuun qaba nama garaa naanahu. Garaan kun abuuree anjaala latee jira balaan feetee buutee sanii naafu si bira bareedduu afran kalloo kalloo loqoo. magaala sanyii elemoo kituu situu hundanaa jaala. Yaa jannatee tiyya yaan tola baagadaa aadaan safuu qabdaa fuuldisi barbaada lukkuun bobaasaanii gaduuma yaasanii kakkalleessi hin geessu fiijiba yaasanii aansi malee. Atiis na malee haala keetii sinna falee finna qabee jaalalee mee maal qabna nuti wal malee ansi malee atiis na malee haala keetii sinna falee finna qabee jaalalee mee maal qabna nuti wal malee.
Bubbeen barasii na dhamaasee, si dhamaasee, nu dhamaasee jedha shimallis Tasfaayee kunooti.
Bubbeen barasii na dhamaase anaasiis dhamaase bubbeen barasii nu dhamaase jijjiirame haalli qilleensi obsilee xiyyaana qilleensi jijjiirame haalli qilleensi obsilee xiyyaana qilleensi. Dhiifadhee si deebe anumti kadhee mi kadheeni guyyaa rakkoo bal'ina koo naaf taata jedhee babii koo guyyaa rakkoo bal'ina koo naaf taata jedhee babii koo. Dhiifadhee si deebe anumti kadhee mi kadheeni guyyaa rakkoo bal'ina koo naaf taata jedhee babii koo guyyaa rakkoo bal'ina koo naaf taata jedhee babii koo. Shiraama saganaa wal beeka ikuuta kamaa tokko taane kadaala muraasa fiigeenya kadaatira dhugaa dhabaane. Oromiyaa dhabde neekoo toota baay'ee dhabde amma waliin sun ta'uu eegalee nama dhugaa.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti Sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kan har'aa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bulaa.